Kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo jalqabeera kunuun. Harka fuune daawwattootaa fi dhaggeeffatoota sagalee Ameerikaa bakka jirtan maratti baga nagaa taatanii sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaaf televezyiinaan akkasumas toora miidiyaa hawaasaatiin magaala Waashinten DC irraa kan isin dabarsu qophii guyyaa har'aa fulbaana afur bara 2024 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo hagayya 29 bara 2016 qabatee dhiyaatee jira galgala kana kan keessummeessu hanbafqaaduu morodaati. qophii keenya galgala kanaa keessatti biyyoottan adda addaa kan daawwachaa jiran hojiilee addaa mootummaa yuunaayitid isteetsi itoophiyaas akka daawwatan ibsamuusaa waa'ee olmaa mana murtii waliigalaa itoophiyaatii fi dhimma obbo Taayyee Danda'aa walgahii hanga'oonni afrikaa chaayinaa keessatti taasisaa jiranuu fi marii pirezidaantiin tarkiitii fi masirii taasisan akkasumas qophii torbanii dirree dimokiraasii dabalatee gabaasaalee dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatan argaa qabna amma xumura sagantaa keenyaatti akka nu wajjiniin turtan isin affeera kan dursu oduudha gara jaallannee gara tuujibee hodhaatti isin dabarsa.
akka mooltan hordoftoota keenyaa oduu galgala kanaa kan isin dhageessisu an tuujibee horaati gaanfa afrikaatti jilli addaa yuunaayitid isteetsi ambaasaadar maayik haamar fulbaana sadii qabee hanga 13 bara 2024 tti gara beeljeem keeniyaaf itiyoophiyaatti imala jalqabanii jiru biraasels keessatti jilli addaa hamar gamtaa awuroopaaf gita isaanii waliin dhimmootii fooyya'insa dhiyeenya gaanfa afrikaa keessatti argame irratti mari'achuuf jiru naayiroobii keessattis. dhimmootii naannoof nageenyaa irratti aangawoota keeniyaa waliin mari'achuuf jiran jilli adda amar finfinnee keessatti gamtaa afrikaaf aangawoota igaaduu waliin mari'achuuf kan karoorsan yoo ta'u hojii lubbuu oolchuuf nageenya sudaan irratti tattaaffii gareen suwizarlaand hojjetuuf fooyya'insa jirullee hordofuuf jiru waliigaltee lola dhaabinsa piriitooriyaa kan itiyoophiyaallee xiinxaluuf akka jiran ibsameera yuunaayitid isteetsi mootummaa itiyoophiyaaf bulchiinsa yeroo akka tigiraay deggeruudhaan. nageenyi waariinsa qabu akka buufatu gochuuf cicha qabu itti fufti kanneen keessaas hidhannoo hiikkachiisuudhaan hidhattoota durii deebisanii jireenya isaanii ijaaruu lammiiwwan qe'ee ofiirraa buqqa'anis mala sirna qabuuf karaa nagaan qe'eetti akka deebi'an taasisuu ce'umsa haqaa mirkaneessuu itti gaafatamummaan akka jiraatu gochuuf cichaan ni hojjetti jedhameera dhumarrattis jilli adda hamar hookkara naannoo amaaraaf oromiyaa keessaa dhaabsisuun mala danda'amu irratti aangawoota itiyoophiyaa waliin mari'achuuf jiru.
dooniin ittuu galaana diimaarra imalaa jiru garee hidhattootaa hutti warreen iraaniin deggaramanuu fi yaman keessa socho'anuun haleellaan irratti raawwate achuma galaana diimaa keessatti danqamee jiraachuu isaa ibsamee jira oduun kun kunuuti dabalataan.
gurmuun galaanaa akka gamtaa awurooppaa kibxata kaleessaa ibsa baaseen doonii boba'aa galaana diimaarratti haleelame baraaruuf tattaaffii taasisaa ture. itti fufuuf nageenyaaf amansiisaa waan hin ta'iniif dhaabuusaa beeksisee jira murteen kun dooniin sun galaana diimaa keessatti akka danqamu gochuudhaan boba'aan barmeelli miliyoonii tokko galaana irratti dhangala'aa sodaa jedhu uumee jira warreen hutti jalqabar hagayya 21 doonii alaabaa giriikii ofirraa qabdurratti meeshaa waraanaa xixiqqaadhaan haleellaa bananii turan torban darbe warreen hutti doonittiirra dhuka'aa kaa'uudhaan ennaa ibiddatti qabsiisan viidiyoo mul'isu. kan maxxansan yoo ta'u kunis finxaaleeyyiin ituu duula isaaniin eegalin dura karaawwatanidha taateen kun isa hamaa yoo ta'u duula ribxe loltoonni hutii kanneen iraaniin deggaraman meeshaalee doolaara tiriliyoona tokkotti tilmaamamu kan karaa galaana diimaa akka hin darbine danqe keessaa isa hamaadha jedhamee sodaatama gargaarsa gara biyyootii wal waraansaan bututan sudaaniif yamanitti ergamullee danqee jira.
ministeerri dhimma alaa yuukureen aangoo isaanii gadhiisuudhaaf gaafataniiru pirezidaantiin yuukureen haasaa taasisaniin qaamoleen mootummaa isaanii akka fooyya'uu qabu ibsaniiru kunootonni kunis.
ministiriin dhimma alaa yuukireen dimitiroo kuleebaa akka qaama jijjiirama mootummaa eegamaa turetti roobii har'a aangoo gadhiisuu isaanii beeksisan afyaa'iin paarlaamaa raaslas steefaanchak xalayaa aangoo gadhiisuu kuleebaa feesbuukii irratti maxxansan seeratumtoonni ittaanaa muummicha ministeeraaf ministeera haqaa dabalate aanga'oota hedduun aangoo gadhiisuu isaanii eegaa kan jiran yoo ta'u muudamni haaraan illee kamisa dhuftu geggeessamuuf akka jiru aanga'oonni himaniiru. bara 2020 ministeera haajaa alaa akka ta'an kuleebaan weerara raashaa jalqaba bara 2022 eegale hunda keessatti yuukireen addunyaa akka dhaqqabdu hoogganuudhaan gargaaraniiru torban darbe yeroo yuukireen gargaarsa waraanaa dabalataa barbaaddutti ministeerota dhimma alaa gamtaa awurooppaa dabalatee aanga'oota biyyootii dhiyaa waliin yeroo hunda wal arganii mari'ataa turan pirezidaantiin yuukireen volodimir zelenskii kibxata kaleessaa haasaa halkanii kan idilee dhageessisaniin yuukireen mootummaa ishee damee tokko tokko cimsuu akka qabduuf murtoon sirnaa qophaa'eera jedhan hojii walta'iinsa haaraa dippiloomaasii sadarkaa haaraa nu barbaachisa akkasumas hawaasa yuukireen naannoo addunyaa waliin hariiroo sadarkaa haaraa uummachuun nu barbaachisa jedhan zelenskiin yeroon itti waaltaalee mootummaa yuukireen cimsun illee amma yoo ta'u qaama nu gargaare hunda nan galateeffadha jedhaniiru.
biyya indooneeziyaa kan daawwachaa jiran pooppi firaansis walgahii taasisan irratti ammayyuu waamicha dhiyeessanii jiru akka amantaan adda addaa walitti dhufanii wajjiniin dubbatanu oduun kunis kunooti.
Paaphaasiin kaatolika roomaa poop firaansis indoneeziyaan waadaa adda addummaa keessatti tokkummaan akka jiraatuuf seente akka eegdu akkasumas amantiin wal danda'uun akka jiraatu gaafataniiru firaansis indoneeziyaa keessatti guyyaa guutuu pirezidaantii aangoo gadhiisaa jiran jookoo widoodoof aangawoota indoneeziyaa kanneen biroo waliin masaraa mootummaa keessatti marii geggeessaniiru. waaree booda poop firaansis moloksootaaf abbootii amantii indooneeshiyaa waliin kaateediraala qulqulluu kan jaakaartaa keessatti wal arguun mari'atanii jiran xumura imala isaaniitti fulbaana 13 maayila 2020 balali'uudhaan indooneeshiyaa paapuwaa giinii timoor bahaaf singaaporiin daawwachuuf jiru firaansis indooneeshiyaa keessa aadaan wal danda'uu amantii jiraachuu isaa ibsuu fedhanis musliimonni yaada madaalawaa qaban naannoo jiraatanitti garuu wal danda'uun dhabamaa adeemee jira. bara 2021 keessa haati manaaf abbaan manaa leellistoota islaamummaa ta'an kaateediraala kaatolikii kan odola indooneeziyaa sulaaweesii keessatti ennaa walga'ii hafuuraa dilbataa boombii ofitti dho'usuudhaan yoo xiqqaate namoota 20 madeessanii jiru amnestii intarnaashinaal daawwannaan firaansis garee sabxiqqaalee irratti kan oofamu wal danda'uu dhabuuf loogiin akka dhaabatu akkasumas heera biyyattiirra taa'ee ka jiru walabummaa amantee akka kabajamu ni jajjabeessa jedhee abdata. amnestiin ibsa baaseen amajjii bara 2021 hanga adoolessa bara 2024tti yoo xiqqaate dhimmootii wal danda'uu dhabuuf manneen sagadaa cufamuu manca'uuf haleellaan namarra ga'uu 123 galmeessee jira oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Hayyee amma immoo gara gabaasaalee keenya birootti dirbinaa manni murtii waliigalaa federaalaa Itoophiyaa gaaffii mirga wabii deetaa ministeera nagaa Itoophiyaa duraanii obbo Taayyee Danda'aa irraa dhiyaate fudhadhu jedheera. Obbo Taayyeen roobii har'aa dhaddacha mana murtii waliigalaa Finfinnee isa 6 kiilootti argamu irratti dhiyaatanii jiru. Galmoo daawwiti dhimma kanarratti dabalata qaba waliin caqasu.
manni murtii waliigalaa federaalaa dhaddacharra ooleenii galmee iyyata mirga wabii deetaa ministeera nagaa duraanii obbo Taayyee Danda'aa ilaalee jira dhaddachaa har'aatiin manni murtichaa murtee manni murtii olaanaa liddataa ramaddii tokkoffaa kan dhimmoota heeraa fi seeraa murteessee mirkaneessuudhaan mirga wabii obbo Taayyee Danda'aa gaafatan kufaa taa'isee jira. abbaan murtii har'aa dhaddacha irratti dhimma kana ibsanii mirga wabiin jalqabaa sababa himata walirraatiin kan kufe ta'uu erga dhaddacha lammataatiin manni tokkoffaa fi lammaffaan irraa kufee booda immoo murtee manni murtii olaanaa dedetaa ramaddii tokkoffaa kan dhimmoota heeraa fi sirna heeraa mirga wabii lammeen gaafatame manni murtichaa shakkamaan yoo mirga wabiitiin ba'an deebi'anii mana murtiif dhiyaachuu dhiisuu malu sodaa qabna darbees immoo manni obbo Taayyeen ittiin himatamanii hidhaa ganna saddeetii oliitiin waan jedhuun mirga wabii dhoowwachuu eeranii manni murtii waliigalaa federaalaas. murtii kana cimsuudhaan iyyata kana kuffisaa ta'uu ibsan adde sintaayyo alamaayyoo haati warraa obbo Taayyee danda'aa murtee mana murtii kanatti gadduu isaanii sagalee ameerikaatti himanii jiran.
shakkiin manni murtii olaanaatiif kan waliigalaatiif namni kun mirga wabiitiin yoo ba'e miliquu danda'a kan jedhu obbo Taayyee danda'a immoo miidiyaa irratti beekamuudha bakka bu'aa uummataati nama of dhoksee illee jiraachuu hin dandeenye amala isaati namuu hin beeka kana garuu immoo akkaataa saniin taa'uun sun xiqqoo bu'uura seeraa barreeffamee taa'ee wajjin waan wal dhiitu natti fakkaatan amma ilaalcha kiyyaa ogeettii seeraatiiniti garuu yoo laaltu san sababa himata walirraatiin mirgi wabii dhoowwame jedhamee namni tokkoffaaf lammaffaan kufaa ta'e. kanaaf immoo hin kenname jennee eegnee jiru jechuudha akka nama tokkotti tilmaama jiru garuu anuma manni murtii olaanaa murteesse sani manni murtii waliigala federaalaa kan jala mure sun homaas miti hin jettu xiqqoo wayi rakkatiin naayii han jedhu sanis hin laaltu jechuudha akkaataa yaa'a dubbii yoo laaltu namni kun itti fadhuu jedhaniiru onkololeessa saddeetitti kan beellamame. ragaa sanadaa fi namaa yoo qabaatte dhiyeeffadhuudha hin dhiyeeffanne akka yakkamaan taanetti kan laalamuu qabu yaa'u nama gaddisiisaa garuu gaddamuu akka malee hammeessitee ofitti muunis gammachuus akka malee walitti dhiyeessuun gaddaaf gammachuun gaarii miti miira keenya yaa'u namatti dhaga'ama akka nama tokkooti.
Addis Ntaayoon dabalanii obbo Taayyeen maatii horatanitti dabalata firoottan sababa rakkoo nageenyaa itti baqatan waliin jiraataa kan turan ta'uu dubbatanii erga shakkamanii to'annoo jala oolfamanii maatiin isaanii mana kiraa mootummaan kenneef keessaa baafamne jedhaniin booda firoottan isaanii isaan waliin jiraataa turan bittinnaa'ullee dabalataan himanii jiran obbo Taayyee Danda'a deetaa ministeera nagaa duraanii mudda darbe kana karaa saba himaa hawaasaa barreeffamawwan qeeqa muummee ministeeraa biyya amirratti barreessan booda to'annoo jala oolfamanii himata sadii irratti dhiyaate keessaa. manni murtii lama kan kuffise yoo ta'u himata sadaffaa jechuun himata meeshaa waraanaa seeraan ala qabachuu jedhu kan isaan irratti dhi'aateef ammoo onkoloolessa saddeet bara 2017 ragaa ittisaa akka dhi'eeffatanii fi manni murtii olaanaa liddataa beellama kenneefiitu jira gabaasa sagalee ameerikaaf galmoo daawit finfinneerra.
yeroo jijjiiramaa yeroo waan addunyaa kanarraa hin amanamnetti yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafarratti arginu hin calaqqisiisne. dhugaa barbaanna. yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna yeroo rakkinni jiru abjuun keenya abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya pirasii walabaa irratti hundaa'a. as sagalee ameerikaa irraa oduuwwan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessatti fidna. addunyaa wal quunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsina. sagalee ameerikaatti fakkee guutuu isinitti agarsiisa.
kan hordofaa jirtan sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti qophiin keenya ittaanuu qophii torbanii dirree dimookiraasiiti.
Muummichi ministeera Itoophiyaa Abiyyi Ahmed marsariitii hawaasaa kan ofii irratti akka barreessanitti simannaa pireezidaantiin chaayinaa shiiping taasisanii fi marii barbaachisaa gaggeessineef nan galateeffadhaa jedhanii jiran. Itoophiyaan deeggarsa toora hedduu kan addaan hin cinne chaayinaan gumaachite akkaan dinqisiifattii jechuu isaanii Kennedy Abaatee Finfinneerraa gabaaseera. Gama kaaniin chaayinaan Afrikaa waliin tumsa cimaa uumaa akka turte yoo ta'u hariiroon tokko tokko. ba'aa liqiitiin kan guutame ta'ee ilaalama kaan immoo afrikaan barbaachisummaa tarsiimoo ishee addunyaa irratti fayyadamtee jirtii jechuudhaan jajatu jedha gabaasaa haaruun maaruuf as waashintan diisii irraa qopheesse gabaasi kun akka jedhutti yaa'iin torban kana beejingitti gaggeeffamu afrikaaf chaayinaaf faayidaa qabaa jedhu qondaaltonnii fi ogeeyyiin dhimma afrikaa hangi tokko kan akka itiyoophiyaa fi keeniyaa. duruu investimentii guddaa beejing irraa fudhatamaa argate irratti kan argaman yoo ta'u chaayinaan madda meeshaalee amanamaa ta'e argachuuf akkasumas tumsa uumuudhaan dhiibbaa siyaasaa naannootti qabaachuun biyyootii dhiyaan wal madaaluu jedhu dippiloomatiin ugaandaa ambaasaaddar siiman mulungo.
what is in for africa is basically four things infrastructure development where china.
afrikaaf wantoonni of keessaa qabu bu'uuraan afuri. bu'uuraalee misoomaa kan chaayinaan misooma afrikaa irratti hojii investimentii guddaa goote daandii konkolaataa daandii baaburaa buufata doonii fi caasaalee barbaachisoo biroo ijaaruudha inni lammaffaan guddaan dinagdeedha investmentiiwwan chaayinaa qabatamaan carraa hojii uumaniiru akkasumas sochii dinagdee dameelaa adda addaa kakaasanii jiru kunis oomisha albuuda qonnaa dabalata akkasumas gargaarsi maallaqaaf liqiin chaayinaa yeroo baay'ee biyyoota dhiyaa wajjiin wal bira qabamee yeroo ilaalamu ulaagaa xiqqaa ta'een maallaqa kennitutu jira. akkasumas inni afraffaan carraa daldalaa afrikaan gabaa chaayinaa argachuurraa fayyadamtu yoo ta'u kunis galii alergii keessumaa meeshaalee dheedhii fi oomisha qonnaa guddisuu danda'a.
chaayinaan carraa daldala qabeenya albuudaa badhaadhaa boba'aa fi qabeenya uumamaa biroo guddina industirii ofiif ga'aa ta'uu fi fedhii baay'ina uummata ishee guddaa itti fufsiisuuf barbaaddu dabalatee faayidaa tumsa afrikaa waliin taasifteerraa. argataa jirtii jedhu mulungoon jibuutiin biyyoota afrikaa investimentii chaayinaa keessatti mul'atu keessaa tokko chaayinaan maadhee waraanaa guddaa achii qabaachuu qofa osoo hin taane mootummaa jibuutii waliin ta'uudhaan pirojektoota bu'uuraalee misoomaa gurguddoo kan akka baabura elektiriikiin hojjetu buufata galaanaa gadi fagoo ta'ee fi godina daldala bilisaa dabalatee misoomsiteetti. ministiriin diinagdee maallaqaa akka jibuutii eliyaas musee dawaale waltajjii tumsa chaayinaa fi afrikaa gam lamaan kana gidduutti dhagaa bu'uuraa tumsa waaraa ta'edha jechuudhaan falmu beejingirraa.
infrastructure financing gap in africa is estimated to billions per year.
qaawwan hanqina maallaqaa bu'uuraalee misoomaa afrikaa keessatti waggaatti biliyoonaan tilmaamama. kanaaf qaawwa faayinaansii bu'uuraalee misoomaa sanaa dhiphisuu yookaan hir'isuudhaaf yeroo jennu deeggarsa chaayinaa baay'eef iddoo guddaa kennina.
liqii chaayinaan afrikaa irraa qabdu boombii dhoohuudhaaf yeroo isaa eeggatuudhaaf jedhu irratti ka gaafataman dawaaleen kanarratti waliin galan rakkoo liqaa afrikaa mudachaa jiru dhiibbaa dhukkuba koovid 19 waggoota lama dura mudate caamaa fi jijjiirama qilleensaa gaanfa afrikaa. rakkoo galaana diimaaf giddugaleessa bahaa akkasumas qaala'insa jireenyaa sababaa rakkoo yuukireeniif raashaa gidduutti mudate akka dabalatu dubbatu kan hubachuu qabnu sababaa rakkoo addunyaa mudatee fi rakkoo diinagdee addunyaa guutuu irratti dhalli maallaqaa akka dabalu taasisee jira kunis waliigalaani ba'aa afrikaaf biyyootii guddataa jiranitti waan dabale qaba jedhaniiru. caasaan bu'uuraa waloo jaarmayaan maallaqa addunyaa yookaan imf fi baankiin addunyaa akkasumas michoota idil addunyaatiin qophaa'e furmaata keessaa tokko ta'uu qaba malee isa qofatu furmaata jedhee hin amanuu jedhan kanaaf waan liqii chaayinaa laatturraa adda miti michoota misoomaa afrikaa keessa jiran hundaa fi seera qabeessaa jedhaniiru. akka rooyiters gabaasetti bara darbe chaayinaan liqii 13 kan doolaara biliyoona afuriif tuqaalamaa ta'u mootummoota afrikaa saddeetii fi baankota naannoo lamaaf dhiyeessiteetti akka ragaan giddugala imaammata misooma addunyaa kan yuunivarsiitii boostan irraa argame agarsiisutti gara doolaara miliyoona 500 piroojeektoota humna bishaanii fi aduutiif ooleera. daayireektarri itti gaafatamaan olaanaa kan waliigalaa kan dhaabbata inisheetiif afrikaa obbo kibur gannaa akka jedhanitti biyyoonni afrikaa liqii gurguddaa bulchuu keessatti mala tarsiimoo fi naamusa qabu fayyadamuu qabu akka isaan rakkoo liqaan fidu caalaa guddina diinagdeetti fufiinsa qabu gumaachaniif jedhan.
fakkeenya tokko tokko isiniif kennuuf liqiin akkanaa haalawwaniif dambiiwwan ifa ta'aniin ifoomin akka qabaatan mirkaneessamuu qabu jedheen yaada isaan kun piroojeektoota bu'aa dinagdee guddaa argamsiisuu danda'an maallaqaan gargaaruudhaaf akka ooluun shakkisiisu akkasumas ta'uu qaba jedhe amana biyyoonni akka afrikaa waajjira bulchiisa liqaa isaanii cimsanii qoodanii liqii bu'aa qabeessa ta'een hordofuu fi bulchuu qabu. dhimma kanaaf chaayinaa yookaan biyya biroo kamiyyuu waliin liqii bulchuu ilaalchisee qabxiilee bu'uuraani kaasuu barbaadu keessaa muraasni kunneen natti fakkaata.
chaayinaa fi afrikaa keessatti walta'iinsi madaalawaa ta'e furtuudha jedhu kibur gannaa chaayinaan oomishaalee afrikaa bal'aa ta'aniifis gabaashee banuu qabdi keessumaa kanneen gatii dabalataa olaanaa qabaniif bu'a qabeessummaa fi tattaaffii industirii deeggaruufis jedhan. mulungoon hariiroo afrikaan chaayinaa waliin qabdu akka faallaa biyyootii dhihaa ta'ee fi garaagarummaa qabaachuusaa dubbatu.
hordoftoota keenya gabaasni kanaan olitti dhageessanii waa'ee hariiroo afrikaatii fi chaayinaati walga'ii chaayinaa keessatti taasifamaa jiru ilaalchisee dogoggora tartiibaa sagantaa irratti uumamee fi dhiifama isin gaafachaa amma gara dirree dimokiraasiitti darbina itoophiyaan somaaleelaandii waliin waliigaltee hubannaa huula galaanaa ishee eega mallatteessitee booda somaaliyaadhaa wajjiniin wal dhabdeen uumame yeroodhaa yerootti babal'achaa adeemaa jira. tarkiin waliigaltee kana waldhabdee kana hiikuudhaaf jaarsummaadhaafis keessa seentee jirti yeroo lamaaf taasifameera milkoofne jechuudha dhimma kanaan walqabatee yaaliin dippiloomaasii biyyoottan lamman walitti fiduu dhumeera waan jedhu irratti yookaan immoo raawwateera waan jedhu irratti mitikkuu fiqaaduu ogeessotoota dubbisee gabaasa ittaanu qopheesseera waliin hacaqasu.
Itoophiyaan waliigaltee wal hubannaa itti fayyadama hulaa galaanaa amajjii tokko bara 2024 Somaaliilaand waliin mallatteessuu ishee hordofe mootummaan Somaaliyaa Federaalaa kan Moqaadishoo Itoophiyaan abbaa biyyummaa koo sarbite jechuun himannaa irratti dhiyeesse hanga Itoophiyaan waliigalticha guutummaa guutuutti haqxutti tarkaanfii barbaachisu hunda nan fudhadha jedheera. Haalli biyyoonni lamaan keessa seenan kun karaa dippiloomaasii dhimma isaanii dubbachuuf. qaawwaan eessa irratti uumame jechuun ogeessa saayinsii siyaasaa kan ta'e mo'onni sundarraaf gaaffiin dhiyeesseef karaa lama uumame jechuun ibsa.
Tokkoffaa karaa karaama Somaaliyaa guddittii karaa mootummaa Rippaabilika Somaaliyaa wanta dogoggorrii jiraatu natti fakkaata. Sababni isaa dhimma keessoodhaa fi dhimma alaa wal madaalchisanii deemuu dadhabuutu jira jechuudha. Lammaffaa dogoggorri dippiloomaasii jiru karaa. Itoophiyaa waan jiru natti fakkaata. Akka kootti sababni isaa Itoophiyaan gaanfa Afrikaafis haa ta'u Afrikaadhaa fi biyya seenaa bal'aa fi iddoo guddaa qabdu. Kanaaf biyya akka Itoophiyaa kun yoo beekaa dogoggorte malee karaa dippiloomaasii dogoggoruun irra hin jiraatu ture. Kana jechuun maal jechuudha biyya yookaan immoo naannoo beekamtii hin arganne adeemsa keessa beekamtii argachuudhaaf iyyuu wanti baay'een barbaachisu ulaa galaanaa waan barbaaddeef qofaa. Waliigaltee walii wajjin hojjechuu mootummaa naannoo kan mootummaa federaalawaa rippaabilika Somaaliyaa wajjin yookaan immoo Somaalilaandii wajjin mallatteessuun sun dogoggora guddaa qaba jechuudha. Kanaaf karaa lamaanuu qaawwaan jira jedhee yaada.
Pireezidaantiin Somaaliyaa irra deddeebiitiin akka beeksisanitti. Lafa kootu na jalaa weerarame lafa koo weerarame kana tarkaanfii kamiyyuu fudhadhee nan deebisiisa yookaan immoo tarkaanfii nan fudhadha waan jedhu ibsa irra deddeebiitiin yeroo inni baasu ni mul'ata. Soomaaliyaan kan Moqaadishoo jechuudha. Somaaliilaand irratti waraana banuuf deemti moo yookaan immoo lafa sana deebisiisuuf bulchiinsa Somaaliilaand gara Soomaaliyaa ishee guddootti gara mootummaa federaalaatti deebisuuf. Waraana waan banuuf deemaa jiran wanti akkasii wanti mul'atu jira.
Mootummaan Somaaliyaa yookaan pireezidaantiin Somaaliyaa maqaa olaantummaa seeraa kabachiisuu jedhuun yookaan immoo sababa gahaa hin taaneen qaamni alaa akka dhimma keessoo keenya keessa seenuu karaa banteetta ulaa banteetta jechuudhaan mootummaa Somaalilaand irratti tarkaanfii fudhachuu hin danda'a. International leegal fireemworkiin isa dhowwuu hin jiru garuu humna qaba mootummaan Somaaliyaa inni Moqaadishoo ofuma isaayyuu humna qaba ga'umsa qaba kana gochuu hin danda'a malee waraana banee to'annaa jala oolchuu yookaan immoo lafa sana deeffatee guutummaa guutuutti kontirool gochuudhaan mirga qaba. Dandeettii qabaan gaaffii kan biraa ta'e jechuudha.
Eertiraan loltoota Soomaaliyaa leenjisuun gara Moqaadishootti marsaawwan hedduuf ergiteetti. Tibba kana immoo akka miidiyaaleen tokko tokko gabaasaa jiranitti Itoophiyaan loltoota Somaaliilaand leenjisuun gara hargeysaatti ergiteetti. Masriin qaama nagaa eegumsa gamtaa Afrikaa ta'uun deeggarsa meeshaalee waraanaa fi humna waraanaa taasisuuf Soomaaliyaa walii waliigaltee mallatteessite torbaan darbe ifatti moqaadishuu seensisuu ishee ibsiteetti haala qabatamaa amma gaanfa afriikaa irra jiruun waraanni guddaan ka'uuf waan jiru fakkaata kan jedhu immoo as yuunaayitid isteetsi irraa ogeessa seeraa kan ta'e dooktar heenok gabbisaati.
Biyyoonni kun hundumtuu bakka lamatti wal qooduuf deemu gam tokkoon biyya misir yookaan gibsi Somaaliyaa akkasumas immoo Eritiriyaa. Dabalatee garee tokko irraan argina warri kun ni beekamu. Eertiraan illee gama sanaan akka jirtu beekamaadha. Guyyaa lamaan kana balaliin xiyyaaraa kan Finfinnee irraa ka'ee Asmaraa deemu dhaabbatee jira. Kun nagaa fituun taane dubbiif natti fakkaata. Gam biraatiin immoo gareen loltootaa jiran biyya Itoophiyaatii fi Sumaalilaandii biyya xiqqoo sanaa jechuudha. Yookaan biyya jechuun natti cima ammatti maaliif beekamtii waan hin arganneef dachii xiqqoo sanaa jechuudha. Kana lachantuu wal waliin loluuf deemu jechuudha. Kana qofas immoo hin taane biyyoonni maqaa dhoofne kun dudduubaan kan isaan sappoortii godhu yookaan immoo kan isaan baakii godhu qabu. Haa ta'uuti garuu wanni kun lolli kun kanaan dura seenaa gaafa Afrikaa keessatti wanni akkasii wanna uumame natti hin fakkaatu. Dhugaadha boordarii irratti biyyoonni wal dhabu boordariin riidroon hin ta'a yeroo baay'ee seenaa keessatti akkasuma ta'aa dhufee. Garuu kan Gibxiin hirmaachisee, Eertiraa hirmaachisee, Somaaliyaa hirmaachisee, Itoophiyaa hirmaachisee, and probably Jibuutii illee itti dabalatee jechuudha. Wanni akkasii seenaa keessatti kan nuyi argine wanna jiru natti hin fakkaatu. Biyyoota hamma kana officially hirmaachisee kan walitti dhukaasisu, kan wal waraansisu yoo jiraate kun addunyaaf iyyuu sodaachisaa ta'uu danda'a sodaa jedhan qaba.
Yommuu Somaaliyaa keessatti waldhabdeen akkasii uumamuuf deemutti carraan Alshabaab maal ta'uu danda'a jechuun gaaffiin keessummoota koo lamaaniif dhiyeesseef yommuu ibsan.
Fakkeenyaaf mootummaan Somaaliyaa inni moqaadishoo dadhabe jennaan Alshabaab carraa kamittiin fayyadamee Somaaliyaa to'achuudhaaf yookaan immoo akkuma Afgaanistaanitti argine biyyoota kan biraattis arguu akkuma dandeenye. Alshabaab sadarkaa moqaadishoo to'achuudhaaf deemuu danda'a.
Alshabaabii tokkoffaa garee shoror keessaadha. Aayidiyooloojiin isaas amantaan isaas dambiin ittiin bulmaataa fi inni ittiin lolu shoror keessuudha jalqaba irratti akka addunyaattis akka arabii afrikaattis wanna beekamudha kun. Kana keessaa wal waraansa amma deemuuf jedhu kana keessaa yookaan immoo rakkoo uumamuuf deemu kana keessaa deemuu kana keessaa Alshabaab bu'aa guddaa buufachuudha danda'a.
Itoophiyaa fi Soomaaliyaan karaa dippiloomaasii gidduu seentummaa Tarkiyyeen marsaa lamaaf marii taasisanis waliigaltee irra ga'uu hin dandeenye. Gorsaa nageenya biyyaalessaa Soomaaliyaa kan ta'an Hussein Sheek Ali kanaan dura gabaasaa sagalee Ameerikaa Haaruun Maaruuf waliin gaaffiif deebii taasisan keessatti Itoophiyaan waliigaltee wal hubannaa sana dhiisuun akka yeroo ji'a muddee keessaatti yoo deebite michummaan keenya itti fufaa jedhu.
qophiin fayyaa torban torbanitti kamisa dhiyeessinu dhukkuboota daddabroo sadarkaa naannoottis ta'e sadarkaa addunyaatti hawaasaalee miidhan kanneen akka koovid 19 hiv aids busaa fi dhukkuboota sombaa yookaan dhukkuboota biroo irratti ogeeyyii fayyaa dubbisna gabaasaalee bahaanis ni dhiyeessina. sababaalee isaan ittiin nama qaban wal'aansa fayyaaf ofirraa ittisa isaanii kanneen akka jijjiirraa amalaa fi haala jireenyaa irratti illee ni mari'anna gaaffilee simbiraa dhufaniifis akka ogeeyyiin fayyaa deebii kennan taasifna kamisa kamis nu hordofuun dagatinaa.
Hayyee sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu kanumaan raawwata. Qophii keenya irratti yaada qabdanuu VOA afaan Oromoo daat koom jedhaatiin nu ergaa karaa feesbuukii, tiwiitarii yookiin eksiitiin nu argachuu dandeessu akkasumas karaa inistoogiraamii keenyaatiin. Gulaalaan qophii keenyaa namoo daandiiti. Qophii keenya kana har'aa karaa miidiyaa hawaasaatiin kan isiniin gahaa jirtu Tuujubee Horaati. Pirodiwusariin keenya har'aa Eliyaas Asmaareeti gulaalaan viidiyoo Maat Giraanti. Ogeessonni teeknikaa istuudiyoo 48ffaa kan isin keessummeessaa ture Bafqaaduu Moroodha. Waan nu wajjiniin turtaniif isin galateeffachaa qophii keenya boriitiin amma walitti deebinutti bakka jirtan maratti fayyaa ta'aa isiniin jenna nagaatti bulaa.